na wow my pipo make una come see o oh, reaction so oh. i don come again oh, with anoda ogbonge gist o hmm na still dey on di matter but dis one na anoda video you go see di moment wen dem take sen ten ce baba ijesha di reactions my pipo ha na wow me i no gugu know wetin me i go tok for di whole tin my people, we still dey my my name na bcg tv mm, never change you. if you never subscribe to my channel abeg make you do so so that anytime we dey upload new video you go dey notify oh my correct and wonderful people, i bring una greetings from different places um we dey we we wan react to this particular video right now of baba ijesha wen e wen dem take sen ten ce am to sentence ten to court to prison I go see the full video the reaction you understand me of him and people, you understand me so e bin notice say as he go today be bin notice say e no go come back home so this life Mm. Everything when it happen, we commit her into the hands of God. I keep saying it. If it is true, the government not get hand for this thing. I don't know why something keep telling me, saying na anything, you know, anything about woman. When woman say I will deal with you, <laughs> especially the woman get long leg, make you dey very very careful. E go deal with you you understand me so now so life be no matter wetin you bring come out ha It e go deal with you o especially the woman hey get long leg o i still dey repeat am so my correct people, do you know that when dem sentence, baba ijesha princess they cry say di sen ten ce wey give her nourish. i don't know that princess come wan make they give her life or make they come hang am me i no come understand princess o oh. ah, not be small o oh. i go even bring am come for now Where she for the cry They even they swear o oh. e swear for the judge self. say the sen where they give am no reach o my people. Not be small tin o hmm na no say because of eh, baba ijesha princess come go join aladura church na aladura church now im princess come dey go hmm awa wow me i no know wetin she dey cry for i no know wetin dem don still sen ten ce person wetin she come dey cry for me i no come know princess you no be god o uh -huh. the judge na you the judge don do im own so dem cannot sen ten ce am to death because of say uh, say uh, you because of you you i'm not siding this thing though i'm talking as a human being here o. Oh before una come come here say i dey side i no side princess i no side baba Jisha. i'm talking my own opinion here because e get something once my body dey give me sign i go know dat thing say e get something e get something e get something wey e no clear guys una go see the video for here mm. make una watch am make una watch am we oh. go sit down here We oh. o come watch am togeda una go come see the reaction as uh, Baba Ijesha take react everything for here the time when they dey carry am dey go after they don announce am finish credit to the source of this video guys ah I'm i don't i don't know why i have hmm this thing when princess dey talk so no be only princess this thing don happen to you understand but you know why i pay prison well well because na him boyfriend him boyfriend now come go um, come go jangolo the the whether na housemaid i call am come go jangolo am na him be the thing na the thing make that here? he pain princess reach bone o oh, inside bone all him bone eh, he don't scatter sef so make una watch am.

Thank you.

Sorry. Hey, yeah, yeah, easy. Uh... Vamos lá. 我不我道你们都去干了。 una don don't say the whole thing take be um the court don't hand them over to officials of the correctional nigeria correctional facility and na from there im go serve the remaining of the five year sentence. ten ce wey god sama Yes, sir. And I saw the, take the whole matter take finish for this uh, basbos between Nigerian comedian Princess and uh, Nollywood actor Baba Ijesha over the alleged sexual assault of Princess' adopted daughter, a 14-year-old, when the offense happened, but 15 years old this year. as court passed the judgment today. Now that they follow us for BBC Pidgin on our Facebook page and on our <laughs> website to keep una up to date with all the latest story. Na me Oyinye Chime, they sign out for here. Yeah, so my people, thank you for coming to my channel shebi una don see am una don see the video now so I beg, make una leave una comment according to waiting in a watch and this one now go give a lot of people sense say may they stay away from little little children na only baba jesha and god now im know the truth bye for now